بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد قال المؤلف رحمه الله وآيه murti'ii dubbata'aa turre tafsii lamaan dabre keessatti waa'ee qadaa'aatiif qaadummarraa maal barbaachisaa qaadii tahuuf maal nama barbaachisaa bal'inaan dubbanne akkaataa nama duuba qaadi'ii dubbata'aa jira waan jedhe wayustahabbu ni barbaachisa jedhe gaarii jechuu sunna an yajlisa taa'uun fi wasaxi ilbaladi walqixxee magaala'aa waajirri qaadi'ii walqixxee magaala'aa tahuun barbaachisaa jedhe gaari qaadiin kun abbaan alanga'aa kun bakka namni hundutti hajamu bakki nama hundaa irra laaftuu walqixxee magaala'aa santara karaan hunduu sentara si geessa konkolaataan hunduu sentara si geessa namni tokko magaalaa moggaa ifii jiru malee moggaa biraa dhaquuf yeroo dheertuu itti fudhatu barbaachisa mala magaalaa ifii keessi qubatee jiru walqixxee ishii dhaquuf ammoo nama hundaa laaftu kanaafuu bakki waajirri murti'ii kaqadaa'aa walqixxee magaala'aa tahuu jedhe fi mawdicin bakka baarizin linnaasi nama hundaa mul'attu bakka namni hunduu arguu danda'u ta akka laafa itti gayuu danda'u bakka akkasiisan tahuu jedhu bakki waajirri isaa kun walqixxee magaala'aa tahe walqixxemmaan magaala'aa tun bakki gariin dhokattu jira bakka dhokattu akkasiisan hin tahin bakka mul'attuu namni armaan dura takka'aan argin arguu danda'u namni lafan beeknes itti gayuu danda'u bakka akkasiisan tahuu jedhu bakka mul'attu jechuun akka laafatti namni itti gayuu danda'u. Walaa haajiba lahuu namni isarraa nama dhoowwus jiraatu hin qabu. Bakka sanatti nama ifii fedhan isatti gallakkisanii nama barbaachifne ammoo irraa dhoowwuun haraama. Nama hundaa wal qixxaawu namni hunduu itti gayuu waatti himachuu danda'u. Haajiba jechuun kasi dhoowwu hajaatan ta'e akka hin fixanne si godhu osoo qaadii dhingayin dura huloo gufuu tahee as dura dhaabatee nama dhoowwu. Wanni kun bakka lamatti gargar baati. Takka haraamaa takka moomaan qabdu. ta haraamaa ta akka atin qaadin dhaqxee hajaatan ta'een himan akka ati bulchiinsa biyyaa dhaqxee hajaatan ta'een himanne guutumatti si dhoowwan tun haraama. Isiin tun haraama. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Abu Maryam al-Azdiin odeesse tokko keessatti radiyallahu anhu Abu Maryam waan jedhe سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين نما هجي مسلما تنرى ربي اتقافتما وهي قد أنقو وهي اتكنه فاحتجب دون حاجته حاجة سانيتي أجي التقردو قدته أكنمني إستنجين إفقده وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجتي وخلتي وفقري رب اللين قياك يا معاك سلا إني رب اتهجمي أرارم ربي بربادو ربين أكا إني أرارم ساسن التنجين إني رب التنجين ربي نسبولا يوتي أمة فرع اتفتاك أمان سبيرا قيا هجافين همن نتقوتي رب اللين أكا تجاهن تيتي في ركوهن تيتي همن نسبولا قياك يا معاك tanaafuu haraama haajiba godhatu tokkommoon gaya ka gayu nama dhufe kana sirreessu'uuf akka namni bakka takkaa namni hedduun seene bakki sun jeeqaman fin ka namni himatuu waliin dhoowwin ka namni waliin rakkifne ka namni waliin qadamneef galmi gama duraa kana taa'u akka sekirteera gara duraa kana kaayanii warri gama duraa taa'u kun barreessee galmeessee akka namni walit aanuun nama dabarsuun sun hin geetti. Ifirraa hin ittifne atiin in sirreessite dhufiinsa isaan sibira gayan kana sirreessite jechuudha. Haga qaadiin nama sanii wal ga'ee ka amma seeni kun hajaa fi fixatu kuun irraa dhoowwame lakkoofsa kenname taa'ee eega keessattuu bakka namni heddummaatee zamana akka amma nu jirruu kana ka namni heddu'uu ka hajaan heddu'uu rakkoon heddu'uu kana yoo wama takka waardiyaanan barbaachisu anuma qofa waajjira kii keessa hojjata namni hunduu haana bira dhufuu jedhe namni wal jeeqa kuun nasi dura jira jedhee kuun nasi dura jira jedhee walillee jeeqee qaadii sanillee jeeqee hujii silaa deemtu sanillee qajeelan akka hujiin tun hujirran oolle godha kanaafuu waan barbaachisu sirreessuun womaan qabdu ifirraa dhoowwuun ammoo haraama qaadii callaa miti namnummaan angoo harkaa qabu ka ummata itti gaafatama wahii qabu hunduu ummata ifirraa ittisuun haraama ummata ifirraa ittisuun haraama guutumatti waan jedhe duuba walaa yaqucudu intaa'u jedhe lilqadaa'i murti'iif filmasjidii masjida keessan taa'u jedhe masjidni bakka ibaada'aaf qophoofte kanaafuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam qur'aana ol fuutanii hin qara'inaa jedhe akka nama salaatu mashguulan gooneef eega qur'aana ol fuudhanii qara'uu hin dandeenye maal si fakkaattire wanni bira wal mormuun wal himatuun hagamta akka masjida jeeqi yoo manuma murtii kana wanni himatamu kun mana masjida rabbii keessa akka taatu taate nama salaatuuf ka rabbi gabbaru san baay'ee jeeqxi dubbiin tun baay'ee nama jeeqxi murtiin rakkoo qabdi nama lola namatti wal himata nama wal arrabsa nama xafaa wal fuudha namatti harka walitti dabra wanni kun waan xiqqoo miti lola guddaa tun martuu masjidaan hin maltu masjidni bakka khushuu'aaf huduu'aan qalbii qaqqabamtuu taate namni taa'ee rabbii ifii gabbaru malee bakka namni itti wal mormuu miti bakka namni itti sagalee fuudhee iyyuu miti kanaafuu masjida keessa godhuun gaarii miti masjidaa ala ta'uu qabdi waajirri ijaaramuu fi bakki murtii godhamuu qabdi. ويسوي والقطيس قبجد بين الخصمين جرى لما والمرمت تولهمت تتنا والقطيس قبجد جدوساني في ثلاثة أشياء واسدي كيست ور لمان والهمة كان واسديهن كيست ولدن دبرسيني ولا قطيسو في المجلس دورة تيسوان كيسة ولا قطيسو tokko marcumaa gaariirra teechisee tokkoon lafa taa'e jechuu miti tokko marcumaa achii gadirra teechisuu miti bakki isaan irra taa'an tun guutumatti wal fakkaatu wallaffi dubbiin keessatti yeroo dubbatuun dubbiin keessatti yoo tokko fakkeenyaaf nama ati beektu ta'e akkam jirtan haa jabaluu nagaa qabdu maal rakkoon maal maal himattan maaliif dhuftan yeroo inni himateedha abbooti hoo maal mee haqaa miti tokko haa jabalu itteeni ol fuutee kabajjee tokkoon abboo maal jette ati maaliif dhufte jechuun dubbii miti akkuma tokko dubbatuun jara lachuu wallaxdi laalcha keessattii wal qixxeessu tokko ka ati beektu kafirummaan saahibummaan isin jidduu jiru kabajaan isin jidduu jiru yeroo inni dubbatu akka gaariitti mataa qaqqabattee caqaftee qalbiin faana deemte kaan yeroo inni dubbatu immoo gara biraa laala'a caqasuun haqaa miti haga tokko laalu haga kana ilaallaalte kaanillee ilaallaalu walqixxeessu yeroo namni waa himatuuf si dhufe salaama assalaamu alaikumii malee ol kaatee salaamtee salaa harka fuutee dhiheessitee hin teechiftu namni kun yeroo si dhufu sihii qaadi'ii bakka lama dura laalamee dhufaa miti yoo inni si ziyaaratuuf firummaaf obbolummaaf dhufe jedhu haga feete fuula kee deemte ifit qabdee dhungattee dhiheessitee harka fuutee waliin haasa'uu dandeetta yoo nammoo dubbiif murti'i waa himatuuf dhufe walin beektan isin lamaan. Walin beektan wama inni himate caqasuu malee beekumsa kan keellaaltu. Hatta osoo beekte illee beekumsa kan keellaaltu beeki. Waan inni himatu kana osoo beekte illee beekumsa kan keellaalamu. Kennaaf amma namni lama wal himate. abaluttu konkolaataa narraa cabsisin jedhe kun hin cabsine jedhe ati ammoo hin garta akka inni cabse beekumsi kan kee agartaan ati garte sun murtii hin qabdu ati qaadi ragaan taatu qaadin ragaan ta'u hatta qulqullaawuu qaba waan dubbatamu kana hundarra ee dhugaanuu arge bari yeroo san isin boodan illee deemaa jira qajeelatti arge guyyaa sa'aatii akkana akkana akkana raawundabootii akkana irratti bakki inni si dha'uun argaan ilaalama dubbiin sun dubbii haqaatii miti ragaan ta'u inni waan inni ifii beeku san dhiisee waan mul'ate qofaa murteessa duuba waa sadi keessatti qaadiin warra waa himatu kana walqixxeessuu qaba jenna tokkoffaa keessumaan keessatti walqixxeessuu qaba jenna lammata jechaan keessa walqixxeessuu qaba sadaffaa ilaalchaan keessa wal qixxeessuu qaba walaa yajuuzu hin geettu an yaqbala qeebaluun alhadiyyata hadiyya takka badhaasa min ahli camalihi warra biyyisanirra biyya haga angoo isaa jala dhuftu san biyya haga inni bulchu yoo qaadii aanaa tokkoo ta'e yoo qaadii guddinna tokkoo ta'e biyya guddinna kana keessa jirtu guutuu hadiyyaa takka irraa fudhatuun haraama namni tokko dhufe aboo imalaa dhufe kitaaba kanaan sheeka isinii dhufe hadiyyaa isinii kenne hoo jedhe haraama irraa fudhatuu hin dandeettu diduu qabda ati qaadi hadiyyaa takkallee fudhatuu hin dandeettu badhaasa tokko fudhatuu hin dandeettu namarraa kennaa takka namarraa fudhatuu hin dandeettu qaadi ati yoo namni tokko keessumoo mana siyaame koottu har'a laaqanni mana kiyya siif ijoolleen na wajjin koottaa warri keessan guutuu yoo siin jedhe bira dhufuun haraama dhiyana isaa nyaatuun haraama waan ajabaati bar qaadii jechuun qaadii jechuun ikhwaanii tikfamuu ummata kana hundarra namni tokko maasha Allah mudawwara kanaaf koofiyaa tana sheeka bitee isinii fidee hoo ayoo jedhe irraa fudhatuun haraama maaliif waan kana didan eega takka ka waa fudhate namni saalfate ka ardha hadiyyaasi baadhate kitaaba hagamiif mudawwara hagamiif wayaa hagamiif uffata hagam gahu mana sii fide torbaan tokko booda isaa namaa wal himatu yoo mana murtiisi dhufe saalfatte itti murteessuu hin dandeettu san diddi amantiin qulqullaawwate waan kana hundarraa haquma rabbii waliin deemu malee eenyu waa naa godheef eenyut harka na biraa qabaan akka murtii rabbii tana keessan seenne barbaadan. Wanta tokkolleen karaa tokkolleen irraa fudhatuun haraam. Hadiisa Abu Humaydin Saacidiin odeesse radiyallahu anhu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nama tokko itti gaafatamaa godhee deemi zakaa biyyarraa guur jedheen hadiisni kun beekama zakaa guure namtichi kun itti gaafatamaa godhee zakaa deemi muslimarraa guurii naannoo sanirraa zakaa fidi jedheen biyyarra deemee zakaa kaan guure guure guure guure horii guddaa fide horiin kun bifurdaa wal keessi dhaqa uffata jiraa zahaba jiraa fidda jiraa horii miilan deemu jiraa gaalaa jiraa roontu kana hunda oofee fide yoos bakka horii gargar qoode rasuula rabbiitiin maal jedhe هذا لكم وهذا أهدي إلي yaa ummata muslimaa horiin kun horii zaka'aatii isinii fide keessan jedhe horiin gamana dheedu kun ammoo kiyya ummata hadiyyaa naa kennee badhaasa naa kennanii kunno akkasi quba qabaadhaa kun horii keennaa kun horii muslimaati yeddaan nu galchaa'e ajaa'iba rabbii jechuudha hadiyyaa guurrate ummatarraa deeme hadiyyaa guurratan khatara guddaa qaba haraama hadiyyaa fudhatu namni mas itti gaafatama tokko qabu mas'uulummaa takka qabu هدية فلة حرام يوس رسول صلى الله عليه وسلم ما تولي يامه خطبة ربها محاضرة أما بعد جدا فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنذر هل يهدى له أم لا ما جرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما جرى ديرو نمني نهجيت كنين ديم هجدو ينيني نرقن إيغاشي هوري في ديكون هوري مسلماتي كنا موها ديانو كنم تكجدو نمنو ما نكناكم مال جرى مالف من هذا فباتا فران تاين جرى ليها ديانو كسل رفتوف تاتي من ساند اتها رفتوتي مالتو سوابا هدياتنا مالتو فيتي هجي سفتي أنقو إنك أبو سند هدياتي maal barbaada namni ofirraa bituu barbaada bakka silaa zakaa wanni guddoon si wajjabde isaa hadiyyaa gabaabduu kennitee waan diqqoome sirraa fuudhe jechuudha. Ofirraa bitti subhaanallah haraama. Akkasi dhagaa waan nama waa hojjetu hojii mootummaa hojjetu badhaasa kennuun haraama. Rasuulli maal jedhe hadaaya al-cummaali guluulun jedhe namni hojii hojjetu hadiyyaa namarraa fudhatuun gubboo jedhe rasuulli alayhi salaatu wasalaam guluul jechuun gubboollee ol horii booji'u ganiimaa jalaa namni waa dhokfati kanam kanamtichi rasuula kaddame sallallahu alayhi wasallam kaadima rasuulaa wayaa beddelimsii takka dhokfatee hagasiin azaaba seene guluul jechuun isii tana hadaaya alcummaali guluulun jedhe namni hujiin isa waa tokko namaa fixuu laalchiftu bishaan keessa hojjate daldala keessa hojjate gibira keessa hojjate boolisa keessa hojjate bakka fedhe haa hojjetu namni hujii biyyaa hujii mootummaa harkaa qabu ka hujiin isaa hajaa wahii namaa fixuu dandeettu hadiyyaan inni fudhate hunduu gubbo harama subhaanallah subhaanallah nama angoo isaa san jala jirurraa bara gara biraatii biyya alaatii yoonuma tokko waa ergeef kuma rakkoon qabu. Saahibni isaa ka duru biyya alaa ka deeme achirraa yoo ergeef rakkoon qabu. Garuu biyyi inni bulchisu hadiyyaa badhaasa tokkoo kenniteef haraama jechuun sun. Hadaaya al-cummaali guluulun hadiisa Ahmad odeesse. Kan rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam jedhan santu nu gaya jechuu. Maal jedhe duuba isheen kana xaansee. ويجتنب نفقات القضاء مرتي مرتيسو في عشرة مواضع بكا كدنت قادم مرتي مرتيسيني الرافع إيجوج كوريان عند الغضب يرو دلن سوقف نمني يرو دلني أقلي نساء روجرت بدين نساء هدو دوغور نساء هدو hin beeku yeroo dallansuu akkasiisan dallan waa takka murteessin irraa haa fagaatu jedha waljuuci beela jedhan mallee yeroo beelawu beela hamtuu yeroo beela'u. Uumaan murteessii jedha. Beela. Beelti badduu yeroo harkaa qabdu. Haga fedhan namni haa kadhatu. Hajaan feete haa argamtu. Waan hunda dhaabeetuma waa nyaatee itti deebi'u. Maal qalbiin isaa nyaatan mashkuula. Gad dhaabattee haqa laaltee waa murteessuu hin dandeettu. walcaxashi yeroo dheebuun jabduun harkaa qabdu waan murteessine haa bishaan ifii dhuguu jedhu washiddati shahwati yeroo shahwaan jabaan harkaa qabu ka inniif quban qabne womaan murteessin jedhu fedhiin dubartii jechuu yeroo guddoo harkaa qabdu qiyaasa malee qiyaasa dabartee tasaniin sammuun isaa mashkuulaa womaan murteessine haa deemee hajaafii fixatu jedhu walxuzni rifannoonni jabaa yeroo harkaa qabu qiyaasa malee rifatee sodaatee booyu jiru waan murteessin jedha qalbiin isaa gad dhaabattutti walfaraxi ilmufrixi yeroo gammachuun qiyaasa malee lafa harkaa qabde gammachuurraa booyu wamaan murteessin jedha qalbiin gad dhaabattutti وعند المرض يرون كبسته كبين هم تون هركا قبضو وما مرتسين يدك في دبرسين مذنف ومدافعة الأخبثين حجال لمان قردون يرو هركا قبدو إجان فدان جتشو يرو تن قبدي هركا قبدو منو مهجالك إهجا في فتتها ديبو ملي تائي كسي مرتد سينيني جي وعند النعاس يرو مقاتل بدتون هركا قبدو كمتان برتماكو ومرتسو في التركتين هكا إخرى دورة فيها فورة بافتي ديبو وشدة الحر يرو أو أو أو أو إدفكو كوان فين قبل يسون قبل قلبي نسات أمانينا قبل ومرتسون نندي يرو سنلي ومرتسين والبرد يرو قبل تبدون هكا قبل كل تتائه وانو فتي فين أو سيونا بي كهلة وما مرتسين جري قلبي نساك دين دابا نها قلبي دابا توتي بكا كورنيانسان ولا يسأل هنقافة المدعى عليه نما والراهمة كان هنقافة جد نمني تكون نما والراهمة نمني تكون والراهمة كوالراهمة كان وجين اندبت يا إلا بعد كمال المدعي كواهمة سن هقفت أتت كان اندبس جد إيغا كواهمة سن فتأتي fixatee fixadhe yeroo inni jedhe eegasii gamana deebi'ee ka warraa himatan kanaan dubbataa jedhe walaa yuxallifuhu ka warraa himatan kana hin kakachiisu illaa bacda su'aali ilmuddaci ka warraa himatu sun gaafatee naa kakachiis jedhu malee yeroo namni kun abaluu waan kananarraa fuudhe jedhee irraa himatu gaafataan gaafate irraa fuutee jedhaan lakki irraan fuunee jedha maaree irraan fuune jedha ragaa qabdaa jedhaan lakki ragaan qabu jedha kaanit deebisee maaree namtichi narraa fuute jedha ammoo ragaan qabu takatteef qulqulleessitaa jedhaan yoom jedhaan ammoo yookaan ragaan qabu narraa fuudhenu malee namni biraa na bira hin jiru haanaa kakatu yoo inni jedhe haanaa kakatu yeroo inni jedhe walaa yulaqqinu afaan keessan kaayu khasman nama wal mormu jiru hujjatan hujjaa walaa yufhimuhu kalaaman dubbillee ngaalchuuf hin laaffisuuf wumaa inni keessan seenu akkana jedhe akkana jedhe seerri akkanadha si akkana seerri si qarqaaraa jedhe waan inni silaamin kaawuun afaan keessan naquun dubbii isaallee lallaafisuuf akkanatti feetanii akkana jedhee hin bareechisuuf dubbii namni kun jedhelee bartana baanaa akkana jechuu isaati akkana hin jedhuun umaan galchuuf itti wadhiisa haa galtuuf isa. Ta'amma looyerri mallaquma bisanii mallaqaan namaa gara artifeetii siijee jallisituun haraama jechuudha. ولا يتعنت بالشهداء إميد إبسال إسا ورى رقاء رفقانا متسيلو ليني hin salphisuu kabajuu qabaa jechuu isaati. maan rabbii guddatuuf kabajaan walaa yudaarra kaatibun walaa shahid waa barreessuuf garagaa bahullee midhamuun qaban jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaa yaqbalu shahaadata ragaa hin qeebalu illaa mimman sabatat cadaalatuhu nama adaalummaan isaa ifa baate male aadila malee nama adaala aadilan tahin irraa ragaan qeebalan wama takka illee keessattuu ragaan hin qeebalamu. Yoo namni kun aadila ta'e malee. Aadila jechuun ikhwaanii maal? Aadila jechuun nama dilii kabaa'ira hin hojjanne. Kabaa'ira jechuun dilii kabaa'ira nama hojjanne. Nama dilii sagaa'ira illee ifa baasee kararratti nama duratti hin hojjanne. Dilii kabaa'ira dhoksellee kan hojjanne. Sagaa'ira immoo nama duratti kan hojjanne. Tanaan aadileedhan. ولا يقبل قبل شهادة عدو رجعنا مدينة على عدوه لما إن دينة هت دينة سرت قبل لما لما كدران ولا جيس فتاو يو إني دينة ساسا نرت رقابها جد ران قبل ولا شهادة والده لولده رجاء أبآتها دلين قبلوا المسانيتي كيسان رقابها قبلوا ولا ولد لوالده علم اللين أبا رقابه هندن ديوج أبانس إلما رقامبه إلمس أبا رقامبه رسول ربك صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه أما اللي حديث براك يستي لا تجوز شهادة ظنين في ولاء ولا قرابة ولا يقبل من قبلم كتاب قاض كتابنك آدم برون إني بريس إلى قاض آخر قاضي بلتي في الأحكام مرتي أن كيسر قبلم إلا بعد شهادة شاهدين بما فيه yoo ragaa lama argamte malee akka inni barreesse jechuun isaa amma fakkeenyaaf nama lama kan imala jirutu imalatti wal lolan qaadii bakka isaan itti wal lolanii santu jidduu isaanii ilaalee murteessee akka haqni isaan jidduutti argame kun ammoo biyya isaan biyya isaanitti yeroo isaan galan haqni kun irraa bahu godhee waraqaa kaa murteeffame kanaa barreesse. fuudhii waraqaa kana xalayaa kana qaadii biyya san teessee baloo baluu geeffadhu jedhee achi sii fixu inni. Waraqaa kan fudhatee dhufe. Qaadiin kun waraqaa qaadiin biraa barreesse kana hin qeebaluu jedhe haga ragaa namni lama ka aadilaa argamee ragaa irra bahutti. Yoo wanni ragaa fakkaatallee hin jiraattu marakuu. Wanni ragaa fakkaata akkam? Telefoona isaatiif mallattoo isaati wanni martuu hin jirti. Telefoona isaa ammoo referensi nambarlee kan gubbaa jira telefoona kanaan bilbilee lambara kana gaafatee dhugaa jedheen qaadicha achi hin taate ragaa barbaachisu kun ragaa ol jirtiyyuu. Akkanatti kan inshaa Allah waa'ee qadaa'a haga tokko hagan irraa dubbannee darsii kana qalaatu keessatti inshaa Allah qooda irraa booda waa'ee qadaa'a dubbannee sana booda gaafa darsiin kan eegamu deemaa jira. هذا درسي تيان وكيف كان لنا والله سبحانه وتعالى أعلم